Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni oriane itangishaka agiye kubashikiriza amakuru yo kuri ino saha urwaruka rw'abanyafurika rugera kuri majana indwi ruri mu nama n'abategetsi batandukanye ba leta zunze ubumwe za amerika ngahi washington dc urwo rwaruka rwatumiwe muri porogaramu ya mandela washington fellowship yatangujwe na perezida barack obama ninasubira inyuma ngiye guhimiriza urundi rwaruka rw'abarundi cyane cyane abafite imigambi bariko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahirwe yo kuza gukurikirana zino nyigisho nahoramo uyu ni chancel bamuhaye aharanira agateka k'abana ba ntawe nikora mu burundi umwe mu rwaruka rwatumiwe na leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda aborozi bavuga ko indwara zigeramiye inkoko ku buryo zipfa zitararondoka bigatuma ibiva ku nkoko bibura ku masoko yo mu gihugu inzego z'igisirikare cy'uburusiya kuri uyu wa kabiri zatangaje ko zarashe indege za ukraine zitagira abapilote zari zikoze zakoze igitero ku mugwa mukuru w'uburusiya i moscow ubufaransa uno munsi wa kabiri bwatanguye gukura abanyagihugu babwo muri niger reka duhere kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ubufaransa uno munsi wa kabiri bwatanguye gukura abanyagihugu babwo muri niger inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yari ashigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidel niyongabo ingingo ya leta y'ubufaransa yo gukura abanyagihugu bayo muri niger yatumwe n'ibitero byakozwe kuri ambasade y'ubufaransa ku mugwa mukuru niyame n'ingingo yo kugara ikirere muri icyo gihugu yatumye kuhava hakoreshejwe uburyo busanzwe bidashoboka iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubufaransa imbere yaho ubufaransa bwari bwatangaje ko buriko butegura kuvana abanyagihugu babwo muri niger kubera ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku mugwa mukuru niyame nyamara nta kirangamisi ku bijyanye n'icyo gikorwa ubufaransa bwari bwatanze muri niger hari abafaransa bagera ku majana atandatu umuntu adashyizemwo abari muri icyo gihugu nk'ingenzi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubufaransa bwatangaje ko bwiteguriye gukura muri niger n'abandi banyaburaya bahari leta y'ubufaransa yatumye ko kuri uyu wa kabiri inama y'abashikiranganji kugira ifata ingingo ku kugena igikorwa cyo gukura abafaransa muri niger cogenda
urakoze fide niyo ngabo handi naho igipolisi muri sierra leone cyatangaje ko cyahagaritse abantu batari bake bashobora kuba barimo n'abasirikare kivuga ko bariko bategura ibitero ku munsi wo kwibuka imigumuko imigumuko yabaye mu kwezi k'umunani mu mwaka urangiye wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri yahitanye abantu barenga mirongo itatu fide niyo ngabo arabandanya amakuru yatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu bufaransa afp avuga ko muri sierra leone igipolisi catohoje kigasanga hari akagwi k'abantu barimwo abasirikare bakomeye bari mu bikorwa bishobora kugeramira amahoro n'umutekano w'igihugu igipolisi cavuze ko abikekwa batanguye gukoresha imyiyerekano itegekanijwe kuba mu mahoro mu ndwi iza kugira bakore ibitero ku nzego za leta no ku banyagihugu bitekaniye igipolisi cyongeye kivuga ko abantu batari bake bahagaritswe kandi ko abafashwe bariko baragifasha mu matohoza perezida wa sierra leone julius madabio aherutse gusubira gutorwa mu kiringo kigira kabiri mu matora yatewe ivyatsi n'abatavuga rumwe na leta abanyamahanga bakurikiranira hafi ibibera muri ico gihugu baratangaje ko hari bitagenze neza mu matora bariyamirije igikorwa co guharura amajwi bavuga ko kitabaye mu muco abatavuga rumwe na leta baranse kuja mu nzego za leta zaba izo hasi canke izo ku rwego rw'igihugu mu gihe abashingamateka nka bose kiretse umwe muri bo bahisemwo kutaja mu nama nshingamateka
kandi naho inzego z'igisirikare cy'uburusiya kuri uyu wa kabiri zatangaje ko zarashe indege za ukraine zitagira abapilote zari zakoze igitero ku mugwa mukuru w'uburusiya moscou imwe muri izo ndege zarashwe yaguye kuri imwe mu magorofa maremare ari hagati yo mu gisagara inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu geoffrey mutagoma sergei sobyanin uyobora umujyi wa moscow yatangaje ku rubuga rwa telegram ko imwe mu ndege zitagira abapilote za ukraine yari yarashe kuri iryo gorofa ku cyumweru nta mubare w'abakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri uyu wa kabiri watangajwe gusa minisiteri y'ingabo y'uburusiya yavuze ko yashoboye kuburizamo igitero cy'indege eshatu za ukraine zari zagabwe ku mato y'uburusiya ari ku irondo mu nyanja y'umukara uburusiya bwatangaje ko icyo gitero cyari cyagabwe mu birometero magana atatu na mirongo ine mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa sevastopol muri ukraine ho abategetsi batangaje ko ibisasu by'ingabo z'uburusiya kuri uyu wa kabiri byaguye ku bitaro bigahitana umuganga umwe bikomeretsa n'umuforomo mu karere ka kharkiv abategetsi bavuze ko uburusiya bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa shahid zakorewe muri iran zirasa ku nyubako yigishirizwamo no kuri stade yifashishwa mu mikino inyuranye ibitero by'uburusiya mu mijyi ya ukraine bimaze guhitana abatari bake abandi bagakomereka byatumye perezida volodimir zelenski ashimangira ko ukraine ikeneye intwaro zirasa kure
kandi naho abasirikare bafashe ubutegetsi muri Myanmar bagiriye imbabazi Aung San Suu Kyi ku byaha bitanu yakurikiranwa ko ivyo naho Suki yakuwe ku butegetsi agishobora gufungwa imyaka irenga mirongo ibiri Fidel Nyonga baratugira ibindi Aung San Suu Kyi yatawe mu mvuto n'abasirikare bafashe ubutegetsi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hari igihe batembagaza leta yiwe yari yatowe biciye mu nzira ya demokarasi San Suu Kyi afise imyaka mirongo irindwi n'umunani yaciriwe ibihano ku vyaha bitari bike yagirizwa birimwo kugumura abanyagihugu guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'ubusuma mu matora na ruswa mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igisirikare abo basirikare bavuze ko Aung San Suu Kyi yagiriwe ikigongwe ku vyaha bitanu yamara ko agikurikiranwa ku bindi vyaha cumi na bine nuvuga ko umunyororo w'imyaka mirongo itatu n'itatu yari yaciriwe uzogabanywa imyaka itandatu ivyatangajwe ku vyerekeye imbabazi zagiriwe San Suu Kyi biri mu mugambi wo kugirira ikigongwe abanyororo barenga ibihumbi indwi abantu barenga ibihumbi cumi n'icenda n'amajana indwi bari mu munyororo muri Myanmar nk'uko vyatangajwe n'ishirahamwe rijejwe gufasha abanyororo batabwa mu mvuto ku mvo za politike muri ico gihugu Aung San Suu Kyi yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa kuva kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibaye ariko arunguruza urubanza ku munyororo yaciriwe nta byinshi bizwi ku vyerekeye kugene imanza zimwerekeye ziriko ziragenda kubera abamenyesha makuru canke indorerezi batemererwa kuzikurikirana
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga ngurukanabumenyi zacu hariho facebook youtube instagram na twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika urwaruka rw'abanyafurika rugera kuri majana indwi ruri mu nama n'abategetsi batandukanye ba leta zunze ubumwe za amerika hano i washington dc urwo rwaruka rwatumiwe muri porogaramu ya mandela washington fellowship yatangujwe na perezida barack obama rwari rumaze indwi zitandatu mu bikorwa byo gukarisha ubwenge muri za kaminuza zitandukanye muri leta zunze ubumwe za amerika iyo porogaramu iha urwaruka ubushobozi n'ubumenyi rubonwa nk'abayobozi ba kazoza ikanabafasha kubafasha kubongereza ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo bihanze umugabane bakomokamwo umwe muri urwo rwaruka ni chancel bamuhaye aharanira agateka k'abana ba ntaho nikora mu burundi yagendeye ijwi rya amerika uno munsi atwiganira ibikorwa bamazemwo indwi zitandatu muri amerika natanguye ndamubaza ico yungutse mu rugendo rwiwe muri amerika
icyo navuga nungutse cyane cyane kwa zino nyigisho zihagaze ku bijyanye no kuronka ubumenyi mu bijyanye na leadership uburongozi bwiza narashoboye kuronka rero ubumenyi mu bijyanye n'ibyo by'uburongozi bwiza ndaronka ubumenyi mu bijyanye no kurongora amashyirahamwe ibikorwa abantu bakora mu mashyirahamwe cyane cyane aharanira agateka k'abana bakwiriye gukora mbe bo bitangura gute bo iki ni iyihe migambi mikuru mikuru umuntu ashobora kugira ego ibyo byose ni ibintu naronkeye ubumenyi hamwe no kumenyana n'abantu basho- dushobora gukorana muri kazoza ego Eh, ni uburyo bwinshi cyane amerika iba yashize mu rwaruka rw'abanyafurika umwe umwe ah, aba yashiriwemo uburyo bushika ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu by'amadolari y'amanyamerika kugira ngo aze muri amerika amare iyo minsi hama asubire inyuma afashe mu kibano afashe igihugu cyabo ariko kandi turazi yuko urwaruka rw'abarundi benshi badasubira inyuma icyo kibazo nicyo twagiye turabona haje uyu mwaka batatu bonyene ah, ico kiva kuki ah, ubona wo kivuga Eh, ku bwanje novuga yuko umwe wese aba afise impamvu zatumye asu- aguma ngaha mu kibanza cyo gusubira inyuma mugabo ku bwanje mbona umenga ntivyari bikwiriye kuko uca usanga turiko turabuza amahirwe urundi rwaruka ruba rukeneye ayo mahirwe yo kuza kurondera ubumenyi hama rukabusubiza inyuma mu guteza imbere igihugu cacu hanyuma eh, ico wize cane cane ku mico y'abanyamerika i- amezi abiri umaze hano muri amerika wagiye muri mu ntara zita- zitandukanye urabona ingene babayeho urabona ubuzima bwabo ingene bakora ingene bavuga kumbure bimwe mu bintu vyiza wagiye utahanye mu burundi niwasubira inyuma coba ari nk'iki ikintu nakunze eh, abanyamerika barihanganirana barihanganirana barakirana mu kudasa canke mu kudahuza kw'ivyiyumviro ego ico kintu narakibakundiye kandi iyo abantu ba- batandukanye ivyiyumviro bakabihuriza hamwe kenshi biratanga umusaruro Ego.
hanyuma muri rusange impanuro ufitiye urwaruka rw'abanyafurika urwaruka rw'abarundi ah, eh, zoba ari izihe Ah, usubira inyuma ubatekerera iki nobabwira yuko nabo bogerageza amahirwe bakiyandikisha ari benshi hama eh, baka- bagakurikira impano zabo bakazironderera ubumenyi kuko umuntu arashobora kuba afise impano yo gukora ikintu mugabo im- impano yose irakenera ubumenyi irakenera ubwenge buyikurikira rero barondera ayo mahirwe cane cane ku ba- ku buhinga ngurukana bumenyi no munsi niho byose vyuzuye ego hama jewe nko ku ruhande rwanje eh, ninasubira inyuma ngiye guhimiriza urundi rwaruka rw'abarundi cane cane abafise imigambi bariko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahirwe yo kuza guku- gukurikirana zino nyigisho nahoramo Murakoze cyane Chancel Bamuhaye avuye mu gihugu cy'u Burundi eh, muri ah, Mandela Washington Fellowship Program yatangajwe na Perezida Barack Obama turagushimiye murakoze cane
radiyo ijwi rya amerika mu rwanda aborozi bavuga ko indwara zigeramiye inkoko ku buryo zipfa zitararondoka bigatuma ibikomoka ku nkoko bibura ku masoko mu gihugu leta y'u rwanda ivuga ko guhera mu kwezi kw'icenda izotangura gukurikira eh, gukingira imiswi y'inkoko inkuru twateguriwe na mugenzi wacu asumta kaboyi ari i kigali mu rwanda Ku masoko yo mu Rwanda muri iki gihe hagaragara izamuka ry'ibikomoka ku nkoko birimo amagi ndetse n'inyama. Mu isoko rya Kimironko riri mu mujyi wa Kigali, igi ry'inkoko y'inyarwanda riragura amafaranga magana abiri na makumyabiri, ryarahoze rigura amafaranga ijana na mirongo itanu. Naho igi ry'inkoko ya kizungu ryavuye ku mafaranga mirongo cyenda, ubu ahenshi rigura hagati y'ijana na mirongo itanu n'ijana na mirongo inani. Mu gushaka kumenya intandaro y'iki kibazo, Ijwi ry'Amerika ryasuye umubyeyi worora inkoko mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ngo ribashe gusobanukirwa impamvu y'iri zamuka ry'ibiciro hafi byikubye inshuro ebyiri. Mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge twasanze Kayirangwa Christina yorora inkoko. Uyu yabwiye Ijwi ry'Amerika uko amatungo yagiye amushiraho.
bazimpaye ari udushwi ntangira kuzorora baza kuzitera urukingo iminsi yararenze nyuma y'uko- y'urwo rukingo zitangira kuremba no kurwara no kumanura amababa bak- bakambwira ko biterwa ah, n'urukingo zitaboneye ku gihe ko mbere y'uko ri- ru- bazirutera zari zimeze neza ku minsi rigomba kuboneka iyo rutabonetse byanze bikoze bizigiraho ingaruka urugero nk'izanjye byagaragaye ko ingingo yafa- zafashwe nyuma hafi y'iminsi makumyabiri arizo zazizaniye gupfa pomba inkoko zose ikiraro cy'inkoko magana atanu nari nateguye mviramwo aho undi mworozi wororera mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba madamu ivona mukarurangwa watangaza ko kugeza ubu bagihura n'ibibazo by'inkoko zipfa zikiva mu ituragiro ibingibi biracyari mu mishinga no kwigwaho no gutegurwa ntabwo biratugeraho nk'aborozi cyane ko ubu tuvugana mfite inkoko zifite ikibazo ntabwo nzi uburwayi zirwaye ikibazo kiba ari icyo mu ituragiro izi nkingo rero bashaka kuzajya baturagira mu mu- mu terera mu i- mu ituragiro byaba ari byiza cyane uko kubura umusaruro kw'aborozi b'inkoko bigira ingaruka zo kubura amagi n'inyama ku isoko cyangwa akahagera ahenze abaturage bo mu murenge wa mageragere bavuganye n'ijwi rya amerika batangaza ko nubwo bazi akamaro ko kurya amagi ariko ibiciro byayo batakibyigondera urabona nimba ufite amagi atatu kandi ukaba wari ukeneye ikiro cy'ubugari urayatanga kugira ngo ubone cya kiro cy'ubugari igi no, no kuri radiyo tujya twumva ngo amagi ni meza ubwo nanjye ndavuga nti igi ry'itanu senkana zamvomera amajerekani angahe noneho rero ijana ndi buruguru umunyu nzamara n'icyumweru ntabwo rwose babasha kugura igi ry'itanu iki kibazo gishobora gukemuka mu minsi iri imbere nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB muri uku kwezi kwa karindwi iki kigo gifatanije n'uruganda rw'abafaransa rukora inkingo seva sante animal batangiye gahunda yiswe prevent yo gukingira imishwi y'inkoko mu maturagiro kugira ngo zitazongera gupfira ku borozi RAB n'iki kigo basobanura ko umusaruro w'inkoko n'ibizikomokaho ugiye kwiyongera ndetse bikazaruhura imvune aborozi bahuraga bajya gushaka inkingo muganga w'amatungo uhagarariye seva sante animale mu rwanda no mu burundi remi twagirimana atangaza ko iyi gahunda izongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo twagirimana yizeza ko izi nkingo nta ngaruka mbi zigira ku buzima bw'abafungura ibikomoka ku nkoko ngo ngo zimaze igihe zikoreshwa mu bihugu by'i burayi inkingo rero ko zikoze zikoze ku buryo umushwi ukingiye ku munsi wa mbere urukingo rudashobora kugira icyo ruyitwara kandi nanone ni urukingo rushobora gutangwa rukaba rwa- rwafasha ah, mu- mu buzima bw'umushwi wose kugeza igihe cyose urangiriye hari imishwi ah, itanga inyama ibaho iminsi mirongo ine n'itanu iyo woroye inkoko umushwi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa mirongo ine n'itanu uba ushobora kuba wa- wabaga nanone ku, ku, ku nkoko eh, z- zitanga amagi kubera ko zo zibaho igihe kirekire hari igihe tw- dukora boosting boosting ni ukongera ni ukongera ni ukongera ubudaha- ubudahangarwa kubuzamura tugenda dufata nk'iminsi runaka yo kuzamura ubudahangarwa kubera yuko rwa rukingo ruza- ruzamara igihe kirekire leta ivuga ko gukingira mu maturagiro bizafasha aborozi kwirinda indwara zajyaga zihitana inkoko zirimo gomboro ndetse na muraramo umuyobozi wungirije wa rab ushinzwe ubworozi solange wituze avuga ko iyi gahunda nshya igiye kugabanya impfu z'inkoko ubu rero cyo iyi iyi iyi gahunda ize ku- kudufasha ni ukugira ngo za ndwara zose zajyaga ziteza ibibazo mu mu borozi zikingirwe ziri zikiri mu maturagiro hanyuma imishwi tuzajya duha abanyarwanda igende yamaze kubona ubwirinzi n'indwara ya gumboro iyo igezemo ngira ngo banabivuze iyo ije itwara ijana ku ijana rya- ry- ry- ry'inkoko zose ah, ndetse na na na na Newcastle disease iyo zije zi- zi- ziratwara rwose ijana ku ijana ku buryo ah, byabaga ari igihombo hari abafamazi twigeze tugira ugasanga umuntu apfushije nk'inkoko ibihumbi icumi ariko nibamara kuhakingira kujya- kuzajya ziza zikingiye tuzaba du- dufite amahirwe yo kuzidapfa gutanga imishwi ikingiye ku borozi b'inkoko biteganijwe gutangira neza mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu nyuma yo guhugura benshi bazakora uyu murimo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier Nyamu- nyarumanga zone buterere mu gisagara ca bujumbura ivuga ko ah, itewe impungenge n'uko batabona ingene bazorungika abana babo ku ishure bitu- bitumwe n'ubukene barimwo muri kino gihe bavuga ko hasigaye ukwezi kumwe gusa amashuri atangure inkuru ya Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda iyo umwana adasubiye ku ishuri agira akabungu kanini kuko ishuri nibwo bumenyi bw'umuntu nibwo kazoza k'ejo k'umwana Abo ni bamwe muri iyo miryango bavuganye n'abakunzi b'ijuru rya Amerika bavuga ko babangamiwe n'uko batabona uko abana babo bazoja ku ishure mu mwaka w'amashure uzotangura mu kwezi kw'icenda mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo amashuri atangure.
nko ku ruhande rwanje ndabona bitanyoroheye cyane kuko nta myiteguro ndiko ndakora kuko ata myikoro myiza mbona mfise mu rugo Abo basangwa butaka banavuga ko ibikoresho by'ishure birimwo amakaye byazimbye kandi basanzwe bageramiwe n'ubukene.
gusubira ku ishuri ntibizokoroha kuri ubu urabona niforume zarazimbye amakaye arazimba ni ku ishuri basaba amahera ku bijanye no kwijukira kwitabira ishure kuri abo basangwa butaka bavuga ko abenshi bari basigaye bakunda kwiga yamara bakaba bafise impungenge ko uwo mwete ushobora kugabanuka bagaheba ishure bitabavuyeko nta nguvu baba bafite zo kwiga kubera baba bavuga ati none ko batoyi bacu natwe bahevye natwe urabona ntaco dufi nta kintu dufise co hava kigira nti kidukurikirana nico gituma narumva baca bagira inguvu nke mu kwiga ijwi rya amerika ryavuganye kandi n'umwana w'umunyeshure wo muri iyo miryango yaganye ishure nawe avuga ko hari abana bahura n'ingorane zo kutaronka ibikoresho kandi imiryango yabo itifashije bagahitamo guheba ishure bagasubira muhira ego abasaba bataronka n'amahera yo kubagurira ibyo bikoresho nyine abafashe kubera amakaye ibikoresho amashakoshi iniforume Shimirimana Claude ni umugabo afise umugore n'abana batatu yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yanasezeranye n'uwo bubakanye imbere y'amategeko arashima intambwe imiryango imwe n'imwe y'abatwa igezeko ariko naho biri uko avuga ko amikoro akiri make cane kuri imwe muri iyo miryango na cane cane ko benshi baba badafise ico bikorako ngo babe bogura ibikoresho nko kuja kugurana mu mabanki hama mu buzima dusanzwe tubayemo muri karitsiye yego ntibyoroshe ku bijyanye n'ubuzima bwa misi yose ukuntu bafungura ukuntu dushaka kwigisha abana birasaba kwiruka cyane umuntu agashyiramo ingufu mugabo amaronderero niyo usanga ari make bivanye bamwe bamwe amikoro yabo aba ari make kutaronka uburyo bwo kwiga nk'abandi bose abo basangwa butaka bavuga ko bituma batagira ababaserukira mu nzego za leta guhera hasi ni agahombo kanini kuko iyo utize hariho ibintu byinshi by'igihugu utashaka no kumenya kuko iyo umuntu yize aratandukanye n'ubutizi ni kuvuga iyo umuntu yize akorera igihugu igihugu kigatera imbere hama agashikiza n'ibyiyumviro bishobora gufasha benshi batayizi abo bose basaba gufashwa mu nzego zitandukanye kugira ngo abana babo bazoronke uburyo bwo gusubira ku mashure n'abahevye babe basubira kwiga bakwiye kenshi nk'abarundi bagahagurukira iyo miryango kuko ni imiryango myinshi tifise vuga abari imbere ko bo kenshi boba bobama imbere bakaba mahanga ijwi rya amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushigikirana burongowe n'umukenyezi w'umutwakazi umushikiranganji imene de sabushimike ariko ntitwabarose ariko liberate nicayenzi imboneza y'umutwakazi akaba ari nawe yashinze urunani mpuzabatwa eniproba ubu akaba arongoye komite y'inararibonye yago mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yasiguye ko abatwa bakiri inyuma kuko n'ibiganiro batabye babyitabira neza bityo n'ibibazo bafise bibe byo kwigwaho birimwo n'ibyo bijanye no kwiga twasanze iyo abandi barundi bariko barahugurwa bariko barigishwa abatwa mega siho baba bari abatwa sinzi ko batumirwa bagasiba abatwa na kujya kuntu mu nzego zo hasi usanga batarimwo hariho amakuru kenshi atabashikira iyo ata muntu wabo rero arimwo hari aho ibintu byinshi bitabashikira uyu mukenyezi ariko avuga ko bariko barahugura abandi batwa kwitabira imigambi y'iterambere duze na ruguru ukabaza ry'amakoperative yo ku mitumba ndakurahiye nta batwa bayarimo twatangiye kubahugura kugira ngo babone neza ko iterambere ari bwa mbere riraba bategerezwa kurihagurukira kuko naka hariya azoza kugufasha kubera ibyiyumviro byawe kubera imigambi yawe ufise ukamwereka wewe ibyo imigambi ufise iyo miryango y'abatwa ishikirije izo mpungenge mu gihe ku igenekerezo rya cenda ukwezi kwa munani buri mwaka amakungu ahimbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa mu burundi nta bitigira ibihari by'abana b'abatwa bamaze kwitabira inzira yo kuja mu ishure gusa ibitigiri bitangwa ni banki y'isi byerekana ko abatwa bangana n'igice ku ijana by'abarundi bose umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye kuva agiye ku butegetsi niwe yagenye ubwa mbere umushikiranganji wo mu bwoko bw'abatwa Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali urakoze Thierry Ndayishimiye indyo yose irarangiye leta y'u rwanda ihaye abanyagihugu bakorera ubucuruzi mu karere ka rubavu muri santere niniya y'ubucuruzi ya mahoko mu burengerazuba bw'u rwanda iminsi cumi n'itanu kuba bavuye mu mazu bakoreramo ubutegetsi buvuga ko biri mu rwego rwo kwirinda ibindi biza bishobora gutera bicika gutera bikica benshi inkuru twateguriwe na gloria tuyishime
santire y'ubucuruzi ya mahoko iherereye mu karere ka rubavu mu murenge wa kanama iza guhahirwamo n'abaturage bavuye mu turere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo ngororero nyabihu rutsiro ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'aka karere iherereyemo bamwe mu baturage bemeza ko imaze imyaka isaga mirongo irindwi ikorerwamo ubu bucuruzi ku wa kane ushize ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bitegetswe na minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema bwategetse ba nyir'amazu y'ubucuruzi muri iyi santire ya mahoko ko mu minsi cumi n'itanu baba bamaze gusenya amazu arenga magana abiri ahakorera kuhakorera nk'uko abo twahasanze babitubwiye ni nyuma y'uko amwe mu mazu y'abaturage n'ay'ubucuruzi agiye hariho akamenyetso kagaragaza ko adakwiye kongera guturwamo cyangwa se gukorerwamo kuko yakira ubuzima bwabo mu kaga ibi biri ku mazu ari muri metero icumi hafi y'umugezi wa sebeya munyaneza vincent umwe mu bikorera wari ufite inzu y'ubucuruzi aha muri iyi santire ndetse yari afite ibicuruzwa bihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni icumi z'amanyarwanda aganira n'ijwi rya amerika yatubwiye ko iki cyemezo cyamutunguye ndetse cyamuteye ihungabana impamvu uyu muturage umuturage avuga ibi ngo ni uko inzu yari ideni rya banki yewe nicuzaga ibintu bifite nibura agaciro ka miliyoni icumi kandi nayo ndi muri teveya kandi n'inzu nakoreragamo yari iyanjye uyu munsi wa none rero mfite ideni rya banki ngomba kwishyura kandi iyo nzu nayitanzemo ubugwate muri banki ndamutse mvuye ahangaha nkagenda kwishyura banki byaba ari ikibazo uyu mucuruzi yatubwiye ko kurihira abana be amashuri ataba akibishoboye ikindi cya kabiri abana kwiga urumva kiba kibaye ikibazo kuko niho ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi niho buri niho mbyukira niho nirwa mukakamari olive nawe afite iduka ricuruza ibijyanye n'ifu y'ubugari ku myaka ye mirongo irindwi n'imisago aribaza ikizamutunga mu gihe ntacyo akibashije gukora uretse ubucuruzi akarengane dufite ni uko hariya bagiye kuhasenya naho twakuraga minerivara y'abana ntange murarona ndashaje ni pasiyo nari nsigaranye none nibahankura ndajya he ko bataturangiye n'aho kujya kuri uyu muturage we ngo mahoko ni igihugu ku baturage bayituriye ndetse bayikoreramo mahoko ubwayo mahoko ni igihugu twebwe ntabwo twabona amaboko yasenya igihugu cyacu niho hatwubatse niho hatugize bafite umutungo muri make umutungo bafite utunze abantu benshi bivuga ngo nta muntu ufite umuryango hano uri mu cyiciro cya mbere nta mwana w'umuntu ufite inzu hano warwara bwaki n'abana bacu aya mazu niyabarihira isura hano kanama abaturage babo bafite ni maho icyakora hari icyo bamwe mu baturage benda gusenyerwa amazu batekereza bakora mu cyimbo cyo kugira ngo leta isenye santire bamaranye imyaka yose icyifuzo dufite ni uko leta yacu ubumwe nk'uko ikunda abanyarwanda yareba uburyo ki idufasha ntituve mu santire yacu ubucuruzi bwa mahoko cyane ko imaze imyaka myinshi hari ikindi igashaka uburyo kibungabunga ahasenyutse cyangwa ahangiritse hanyuma twongera tugatuza tugashaka uburyo twiteza imbere cyane kuko nta handi hantu twakwimukira dufite ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka rubavu abaturage baherereyemo ntacyo bwabashije kudutangariza ku byerekeranye n'iki kibazo yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu ni uko kuva ku munsi w'ejo kwimura abantu nk'uko biteganywa mu itegeko ngenga nimero cumi n'umunani akarongo kaberamye bibiri na karindwi ryo kuwa cumi n'icyenda z'ukwa kane bibiri na karindwi ryerekeye uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange riteganya ko bikorwa gusa habanje gutangwa indishyi ikwiye ubwo guverineri w'intara y'uburengerazuba bitegeko francois aheruka gusura akarere ka rubavu mu minsi ishize we yavuze ko hari amazu atarasenywe n'ibiza ariko bigaragara ko yashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga yemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kwimuka ku bafite ubwo bushobozi hari amazu ubwabo yasenyutse ariko hashobora no kuba hari itasenyutse yasigaye ihagaze ariko aho hantu ibiza bigarutse byamutwara abo rero bo bazimuka twamaze kubona aho tuzabimukira abadafite ubushobozi leta izabafasha abifite bashake uko bahava kuko ntabwo bajya kwiyahura n'ubundi ngo bagume ahantu n'ubundi batazaramba ahantu batazaba gusa bamwe mu baturage bemeza ko baramutse bahawe ingurane z'amazu yabo y'ubucuruzi bakomeza akazi kabo nta nkomyi uretse abacuruzi abaturage bafite ikimenyetso cyo kudatura mu mazu yabo bakomeje kwibaza uko bizagenda aba ni bamwe muri bo kandi sinzi niba dushobora kwimurwa tugakomeza kugira uburenganzira mu butaka dutuyemo no mu mago twari dusize aho rero abaturage tunahagira imbogamizi kubera ko ntabwo waba wari utuye ahantu hujuje ibyangombwa ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ngo ujyanwe ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire ari naho ukura ibyo kurya iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa ba nyir'amazu bose baba batakaje miliyari zisaga eshanu kuko umuryango umwe gusa kugeza ubu uhabwa agaciro ka miliyoni makumyabiri n'eshanu gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turamushimiye gloria nishimwe inshuti mwese duteze amatwi turabashimiye namwe mwese ndashimiye nadia taha na peter handley bari mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka tubararike mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika kuri site yacu ya internet wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com